For all the woto woto wey dey happen for inside the palace, I personally no blame all these uh, old cargo second-handed wives wey Kabiyesi marry enter inside the palace. Each of them get one reason or the other to bring wahala to the palace every single day. Olorirunke, he don open mouth o, he don drag Olori Tope van van van. Hey, I say so no be only Naomi na these people dey drag, dem dey even dey drag themselves between themselves wey dey inside the palace. Una see why this palace no fit dey conducive for our beloved Queen Naomi to return fully into. Yes, ha, na 2024 we dey o, person no fit take wahala start am like this. i don't hear another matter Oh, the order of ife and ileife elders don't respond <laughs> hey una welcome back again to my youtube channel my correct correct people. if for the first time when you did see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well Lord, oh, That you go go go That e be the real mvp Kpekore correct people that wahala every single minute of the day for inside the palace. Olori Tope e don't they blow hot hot because of saying Ronke call her children names. <laughs> e dey vex small o, make call Olori Tope Ashi. <laughs> my people, if you hear allegedly how olori tope take enter inside the palace of the Ooni you sef you go know say true true na as she move na if she make o oh. no be say me i dey support olorirunke me i no say that one na <laughs> eh, old cargo on her own whether they dey gree respect herself by correct correct and as we take here as oloritope take enter palace she come visit the ooni of ife you know as all these eh, actresses business women they dey always they come wear white They come visit di kabiyesi Now, so then oloritope come visit the way he be say he come say he fall in love with the kabiyesi abandon her three children with her husband no e no be say they broke he oh. abandon them. come dey stay for inside the palace for there wetin we know be say kabiyesi barrier wey e dey do eh, marriage marathon by correct correct people, and i we don hear allegedly say role caretaker cause tobi eh, tope rocketeka cause tope o eh na dat one na cause wahala that tope start to dey hala o e go call elders call the aldi of ife report the matter to dem say make dem come see o wetin olori eh, roke tell am o say roke agwagbuola ya say e don tell am the one wey be say e don touch im e heart say how dare roke go call im e pikin im e children for the matter wey e dey get with am say make dat e think say e be queen naomi why e go call im name call her children name see eh when i hear this alleged information i talk say these women dem no get respect for the KBC. E. yes dem no get respect for the ileife elders because na every rubbish wey dem do any small argument wey dem get between themselves dem go run dey go dey call meeting dey call ileife elders as if say dem no get any other important things wey dem go dey resolve for inside the palace <laughs> right now for bio oh, as far as i dey concerned Olori do no get any excuse for leaving her three children and coming to the palace because she lived, they lived a luxurious lifestyle before. She that big business woman where they make her own rubber. So even though Seth say her husband don't get money, she they very very buoyant to take care of her children. But the wrong thing when she do be say I I beg beg I beg I beg she leave her own children Rod kitikiti katakata come enter inside another woman marriage. Pursue the woman children comot for inside the palace. Call Gui. Call that according to pre ten d to us say he be better woman. He be a peaceful woman. He na a woman wey be say he dey very very philanthropic in nature. He dey go dey find communities wey she go dey open borehole for. Instead of make she go house. Yes. Go her former husband house. Go take care of her children wey she live there she dey come outside dey come dey come cry say people dey insult her children say roke call her children when they dey they dey discuss on their own why roke go involve her children inside the matter <laughs> i say na wow Kabi and kabiyesi sisters una sha do this one sha because now the advice to that brother make he go marry all this kind of quality of women enter inside the palace. This one dey more than embarrassment. This mess they go need to fix am o. Oh. Yes, all of them go need to go back to their husband and their children. Period. People for Ile-Ife go always dey talk say eh, Kabiyesi get right to marry as many wife as he wants. if kabiyesi decide to marry twenty wife na him business he get right he get authority if he to marry as many wife as he possible oya make una see the wahala wey other one dey cause now make una see all the trouble wey other one don break up now nobody is above divorce these women they don't dey bring peace for the palace na war and wotowoto dem They bring They better leave my people, we hear say the order of ife e don't come outside wit di elders yes and e don't make another decree e say make dis women make they don't ever ever say that they call the elders call reports this kind of matter again if they fight daily between each other make they know they imagine say dem fit call the elders The reason why the elders they answer dem na out of respect but see kabiyesi don receive disrespect e don't receive disgrace either receive distraction on top of this their yeye yeye fight wey dey fight between themselves so e don warn dem but as i take hear the matter allegedly say make They no ever ever call am if they dey get their woman wahala yes make they source themselves out with the issues wey they dey get between themselves queen I hope naomi no fit dey drag ile ife elders into her own personal issues e no possible even when e be say e dey get issues for inside the palace na kabie see her husband that she dey always dey find im face e no go find anybody face e no go report to anybody because e know say no be anybody business wetin she be wetin she dey go through na her she and her husband na get wahala even though say most of them dey do her bad she still maintain her lane all dis women if dem decide say dem wan stay inside di palace dem go need to maintain dia lane i don't care how tokpe dey feel na she leave her husband make we forget dat one na she leave her husband as far as i'm concerned whether dem dey pretend or not they are all enemies of queen naomi because dem pursue the poor girl comot for her house and then dey occupy the palace by correct correct pipo roke that will concern you you that already old cargo time wey you go take dey spend dey do ivf or dey try to see how you go take do natural conception so that you go marry for uh, born for the husband wey you marry na woto woto gas goes that you dey bring come to the table hey. Eh. na only god na go deliver you from this kind marriage wey you enter o oh, hey. Eh. the honey of ife and queen be marriage by the grace of god no go fail yes we dey pray say make e no fail because at this point i don sure say after this visit wey queen naomi carry tadenikawo come visit kabiyesi for di palace i don sure say she go wan come back except kabiyesi go do the needful until roke and marian are finally evicted from the palace peace no fit dey for that palace no two ways about it peace no fit dey for that palace e go hard wella for peace to dey for the palace because dis women na the major engine room of wahala for ile ife there. my korean korean people as i hear this alleged information i say hey eh, make i carry her dey run kitikiti katakata o i happy well well say kabiyesi respond finally abeg make una let me know wetin una think about dis matter for di comment section uh, make you feel free share your thoughts below wetin you think you think say di thing wey di Ooni of Ife and di elders talk e good una think say dis women dey dey match line uh, make you feel free share your thoughts below in di comment section if you never like and share dis video na beg i dey beg you make you try like and share di video if you never subscribe to our youtube channel abeg make you subscribe make you turn on notification as i go dey bring una fresh and spicy update as things dey unfold for inside the palace of di Ooni of Ife. Your own self no go spoil o, make you try like and share this video by correct correct people.